radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya short wave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye kuyabagezaho perezida yoweri museveni wa uganda amaze gutsindira kuyobora icyo gihugu muri manda ya gatandatu umutekano wakajijwe bidasanzwe mu rwego rwo kwirinda imvururu zishobora gukurikira amatora abasirikari benshi batangiye kuzenguruka mu mihanda n'abapolisi ni benshi cyane ye mu mujyi wa kampala cyane cyane abasirikare aho ukandagira hose ni umusirikare kuruta n'abasivili kuko abasivili ni bake bagiye mu gukora uno munsi ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda yari ahari komisiyo y'amatora itangaza uwatsinze uramwumva mu buryo burambuye mu kanya muri repubulika ya demokarasi ya kongo ho abaturage baravuga ko harangwa ubusumbane mu iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda ikiza cya covid cumi n'icyenda aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya amakuru y'ijwi ry'amerika tuhere muri uganda aho perezida yoweri museveni w'icyo gihugu amaze gutsindira kuyobora manda ya gatandatu y'indi myaka itanu yiyongera kuri mirongo itatu n'itanu amaze ari perezida akanama gashinzwe amatora muri icyo gihugu kamaze gutangaza ko yaje ku isonga mu bakandida cumi n'umwe bahataniraga uwo mwanya agatsinda ku majwi mirongo itanu n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana ku murongo wa telefone mu kanya mvuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri i kampala muri uganda nyuma y'iminota mike gusa komisiyo y'amatora imaze gutangaza ibyavuyemo
akanama gashinzwe amatora muri uganda kamaze gutangaza uwatsinze mu bakandida cumi n'umwe bari barimo guhatanira umwanya mukuru w'igihugu kandi kamaze gutangaza ko perezida museveni ubu umaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi yongeye gutsinda gutegeka indi myaka itanu bivuze ko azarangiza imyaka itanu maze imyaka mirongo enye ategeka igihugu cya uganda akaba amaze gutsinda n'amajwi agera ku miliyoni itanu n'ibihumbi amagana munani mirongo itanu na kimwe bingana n'ibice mirongo itanu n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana ni uko uwaje mu mwanya wa kabiri aza kuba bobi wayini cyanguranye robert uzwi cyane nka bobi wayini n'amajwi miliyoni eshatu n'ibihumbi amagana ane na mirongo irindwi na bitanu n'utundi duce twiyongeyemo bingana n'iya mirongo itatu na kane n'uduce umunani ijana hanyuma mu mwanya wa gatatu hazamo umukandida w'ishaka fdc abiyaki patrick n'amajwi y'ibihumbi amagana atatu makumyabiri na bitatu bingana na gatatu ku ijana n'uduce tubiri abandi nabo rero baza gukurikirana n'uduce duke duke nka zero n'uduce tune zero n'uduce dutanu zero n'uduce dutandatu ibyo batangaje ni ku buryo bw'agateganyo cyangwa ni imibare ya burundu nta kindi kintu kigitegerejwe ibi ni ibya nyuma ni ibya nyuma nta kindi tugitegereje nakwibutsa ko akanama buri munsi buri gihe katwibutsa kagenda kaduha iby'agateganyo ka inshuro igera kuri icyenda iba inshuro ya cumi kandi ari nacyo bya nyuma ubwo twakwemeza ko ibyo gatangaje byo bya nyuma ubwo perezida museveni yatsinze ariko nyine nakwibutsa ko hari andi matora agikomeza kugeza mu kwezi kwa kabiri amatora y'abayobozi ku nzego zitandukanye mu gihugu kandi n'ikindi amatora ya perezida ntabwo yabaye yonyine yabereye kimwe n'amatora y'abashinga amategeko byabaye icyarimwe nabo babo batangarizwa ku rwego rw'intara abatsinze batangiye gutangazwa hirya no hino mu gihugu bo babimenye naho ku ruhande rw'abatavuga rumwe na museveni by'umwihariko robert cyaguranyi uwo bobi wine ari nawe bigaragara ko muri iyi sataburenge aho mu byavuye mu matora we yakiriye ate ibimaze gutangazwa n'akanama gashinzwe amatora bobi wine ibimaze gutangazwa ntabwo yemeranya nabyo ntacyo yari yavuga ariko uhereye ku byo yagiye avuga bagitangira gutangaza yavuze ko atabyemera na gato ko ibyo akanama kari karimo gutangaza bidahuye n'ibyabaye ariko nanone akavuga ko amatora barimo uburiganya bwinshi kandi ko afite ibimenyetso simusiga bya videwo by'amafoto afite yakusanyije hirya no hino hino mu gihugu yerekana uburiganya bwabaye ariko akaba adafite ukuntu yabushyira ku mugaragaro mu gihe abavuga ko ikintu kizagenda azabishyira ku mugaragaro rero haracyari kumenya niba hari icyo agiye gukora kirenzaho ntabwo twari twabimenya ariko nanone nakwibutsa ko kandi bakandida bamwe bamwe batemeranye n'uko batangiye kubivuga mbere bakaba barahawe igihe gito kuvaho bandikiwe mu kwezi kwa cumi na kumwe kugera n'ubu batarahawe amahirwe menshi yo gukora kampeni bavuga ko rero ibyo nabyo byabaye mu buryo bw'akanama gashinzwe amatora kabikoze kabigendere kugira ngo kababurizemo bate gutsinda hirya no hino ku mugabane wa afurika amatora akunze gukurikirwa n'ibintu bisa n'imvururu cyane cyane zishingiye ku guhakana ibyayavuyemo wowe uri aho mu murwa mukuru wa uganda kampala urabona uko umwuka umeze haba ku bashyigikiye abatsinzwe amatora haba ku bashyigikiye ku bayatsinze urabona umutekano wifashe ute muri uganda ibintu nk'ibyo birashoboka kuba byakurikira
mu by'ukuri n'inzego zishinzwe umutekano zari zimaze igihe zivuga ko zibikeka ko hashobora kuzabaho ikibazo cy'umutekano muke akaba ariyo mpamvu ziteguye bihagije zikazana abasirikare benshi cyane n'abapolisi n'ibikoresho bikomeye ku mihanda na n'ubu mbere y'uko batangira gutangaza uwatsinze abasirikare benshi batangiye kuzenguruka mu mihanda n'abapolisi ni benshi cyane ye mu mujyi wa kampala cyane cyane abasirikare aho ukandagira hose ni umusirikare kuruta n'abasivili kuko abasivili ni bake bagiye gukora uno munsi kandi nanone urabona ko abantu bijimye ku maso batanezerewe benshi cyane cyane hano mu mujyi wa kampala ni bike buherereye kuko bigaragara ko bari bashyigikiye bobi wayini kuko niho bobi wayini yagiye atsinda hejuru cyane ariko bamwe ab'ishyaka ariko ubutegetsi barimo urabona ko banezerewe bambaye imyenda y'umuhondo y'ibara ry'ishyaka bamwe basanga barimo kugerageza gutangira gukora ibintu byo kunezerwa ariko abashinzwe umutekano mbere bari bakoze ikiganiro n'abanyamakuru babihanangiriza ngo abari butsinde bose bate kuja mu mihanda gukora ibirori byo kunezerwa kuko hari ikibazo gishobora kwaduka cyangwa kubona cyane cyane turi mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ko rero ibyo byose batari buze kubikunda ariko haracyari kare kumenya niba hari ikigiye kubaho ariko mu bijyanye n'umutekano byo tugeze ko bishobora abantu badashobora kwisanzura ubu ngubu n'aya masaha kuko abashinzwe umutekano baranyanyagiye hirya no hino kugira ngo babe babihagarika Ignatius Baheze umunyamakuru wacu uri i Kampala muri Uganda urakoze cyane ukomeze kudukurikiranira ibihabera nihagira igihinduka tukigeze ku banywanyi b'ijwi rya Amerika ibyo murakoze kandi Geoffrey Mutagoma murakoze cyane Ignatius Bahizi ni umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Kampala muri Uganda. Tuve aho muri Uganda tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu gihe ababyeyi n'abanyeshuri bo mu mujyi wa Bukavu bakomeje gusaba ko amashuri yakongera gufungura imiryango, inzego z'ubuzima zo zibona ko baba bihanganye kuko ubwandu bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bukiri ku muvuduko wo hejuru. Ababyeyi baravuga ko amashuri atari yo yakwirakwiza ubwandu kurusha izindi nzego zakomorewe zirimo amasoko. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima yadukurikiraniye iyo nkuru.
Icyemezo cyo kongera guhagarika amasomo ku mashuri yose yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu byatangajwe n'umukuru w'igihugu Bwana Felix Antoine Tshisekedi mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri ibyo byakozwe nyuma y'aho bigaragariye ko ubwandu bwa covid-19 bwongeye kwiyongera ku muvuduko uri hejuru nyamara kuri bamwe mu biga muri za kaminuza zo mu mujyi wa bukavu baganiriye n'isoko z'ijwi rya amerika baragaragaza guhera mu gihirahiro cyo kutamenya aho ibintu bigana bagasaba leta kwigana ubushishozi iki kibazo cy'amashuri nibyo covid cumi n'icyenda irahari ariko ibyo ntibyakatubujije gukora kubera ko tutazi igihe izarangirira ntabwo ari twe dufite umubare munini cyane niba bashobora gukomorera ibindi bikorwa byatwara ikibakomoreye n'ibijyanye n'amasomo ku ruhande rwa bamwe mu babyeyi nabo baravuga ko batumva uburyo amashuri aguma afunze mu gihe amasoko n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi nk'inama byo bikorwa nibyo icyorezo cya covid cumi n'icyenda kiriho kandi cyagera mu mashuri nk'uko kigera n'ahandi ariko icyo mukwiriye kumenya ni uko ku ishuri haba ukwitwararika ugereranyije no mu isoko mu nganda n'ahandi ikindi kandi nta bwandu bwari bwaboneka mu bana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ntitwari twagira ubwandu na bumwe mu mashuri amashuri niba hari ubuhari babitugaragarize murebera ahaturi ukuntu abantu bacucitse nka saradine mu dukombe njye sinumva ukuntu bafunga amashuri amashuri siho honyine ho kwandurira iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda yaba ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bagasaba ko amashuri yafungurwa mu maguru mashya turasaba ko ifungura ry'amashuri ryashyirwa mu byihutirwa ntabwo twumva uburyo icyiciro cyacu ari cyo cyasigara mu gihe ibindi birimo gukomorerwa hirya no hino mu gihugu perezida ari hariya kuko yize guverineri yabaye we kuko yize turasaba ko amashuri afungurwa abana bacu basubiye inyuma cyane nibareka abana biga leta ya kongo nifasha ababyeyi ifungura amashuri ntidushaka ko abana baguma imuhira korona virusi ishobora kumara imyaka icumi yewe na makumyabiri ni indwara yandura nk'izindi zandura tuzabana nayo twubahiriza amabwiriza haba ku mashuri natwe ababyeyi ibyo twiteguye kubikora inzego zishinzwe ubuzima mu ntara ya kivu y'epfo ariko ziravuga ko abasaba ifungurwa ry'amashuri bakwiye kubanza guha agaciro ubuzima bwana Cosmos Bishisha Kusimwa ni minisitiri w'ubuzima ku rwego rw'iyo ntara.
La deuxième vague qui pointe à l'horizon semble être plus uh, dangereuse que la inkubi ya kabiri irimo kudusatira irasa nkaho irusha ubukana iya mbere tugasaba rero buri umwe wese kugira uruhare mu gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bakubahiriza amabwiriza ndabizi ko hari ukwijujuta ko abanyeshuri bakomeza babaza impamvu babujijwe kujya ku mashuri kuri za kaminuza ariko icyo nababwira ni uko nta kintu cy'ingenzi kibaho warutisha ubuzima
de dire que euh, rien n'est important que la santé.
iki kibazo cy'isubukurwa ry'amashuri kandi cyongeye kugarukwaho n'uhagarariye ishami rya loni rishinzwe uburezi n'umuco unesco muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo yashyize ahagaragara bwana eduard beibeder akaba yarahamagariye leta ya kongo gushyira isubukurwa ry'amashuri mu byihutirwa ari nako hashyirwaho ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mashuri amashuri yari yahagaritswe amezi atandatu kuva mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri nyamara yongera gusubikwa hadashize n'amezi atatu atangiye ubwo umubare w'abandura covid cumi n'icyenda wongeraga kuzamuka cyane mu kwezi kwa cumi n'abiri inesiko ikavuga ko guhagarika amasomo by'igihe kirekire bifite ingaruka nyinshi ku iterambere ubuzima umutekano n'imibereho myiza y'abana kandi bishobora no kuzagira ingaruka z'igihe kirekire ku hazaza h'igihugu imibare yo kugeza kuri uyu wa gatandatu igaragaza ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo abarenga ibihumbi makumyabiri bamaze kwandura virusi ya korona barimo abasaga magana atandatu bamaze guhitanwa nayo temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ibi bihe biboneka ko ubwiyongere bw'abandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda burushaho kuzamuka ijwi ry'amerika bateguriye ikiganiro kigufi kivuga kuri iki cyorezo umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yaganiriye n'umwe mu banduye iyi ndwara ugenda yoroherwa ndetse anaganira n'umuhanga mu ndwara z'ibyorezo reka tubatege amatwi mbahaye ikaze mu biganiro byacu hano ku ijwi rya amerika kuri uyu munsi reka turebe ku cyorezo covid cumi n'icyenda uko gihagaze mu rwanda mu buryo bw'imibare kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u rwanda umwaka ugiye gushira kimaze kwandura abasaga ibihumbi icyenda magana cyenda abagikize nabo ni hafi ibihumbi birindwi ariko nanone kirivugana abatari bake kuko ababarirwa mu ijana na makumyabiri n'imisago cyamaze kubahitana radiyo ijwi rya amerika muri iki kiganiro kigufi n'umwihariko yahuye na bwana na kire ntwari umwe mu banyarwanda bagize ibyago byo kwandura iki cyorezo covid cumi n'icyenda ariko arasa n'ugenda agikira mu buhamya bwe nabanje kumubaza uko yiyumvaga akirwaye icyo nakubwira ni uko ni indwara ibabaza umubiri iraryana ugira ibimenyetso byinshi cyane nk'ubu ntabwo nabivuga ngo mbirangize kubera ko ni ibintu biguhuriraho ari byinshi cyane cyangwa se n'izo ndwara zindi nazo zigutera ibindi bibazo byinshi cyane e, harimo no kwiheba harimo no, no kumva yuko isi ikuguyeho ujya mu kintu kimeze nk'akato ugasanga abantu bagucitseho nta muntu muvugana nta ugusura ndetse nawe ugeraho wumva ko ushobora kuba wiyanze kuko uvuga ati ejo nzapfa kubera ko hari abantu benshi cyane ubona bapfa banduye nkanjye harabona ari nzi mbona barimo barapfa mbazi neza nkakurikira amakuru bakambwira bati aba ni kovidi ibahitanye ariko nkasanga nibyo nkavuga nti nanjye ejo nzapfa urumva ugira ibibazo byinshi cyane kubabara k'umubiri ndetse ukagira n'ako gahinda ko kuvuga ngo ejo ntabwo nzaramuka ejo nzapfa ejo nzagira gute biba bibabaje cyane ni ikibazo gikomeye cyane rero usoreje ku kintu nari bukubazeho ubundi baravuga ngo kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda mu yandi magambo ntaho bitaniye no gusinyira amasezerano n'urupfu kuba ugira ngo buke wumve nakarapfuye nakarapfuye wiyumva gute byarushagaho kugutakariza icyizere byabaga bimeze bite mu yandi magambo mu by'ukuri ni nacyo kintera ubwoba nk'iyo mbonye leta irimo kubwira abantu iti mwubahiriza amabwiriza nimwitware neza mwambara agapfukamunwa mwirinde ahantu hari abantu benshi cyane mukaraba intoki ukabona kenshi abantu barimo barabikerensa ibi bintera ubwoba kubera ko nk'uko wari ubivuze cyangwa se nk'uko byakwiye kuba bisobanuka ubundi umuntu wanduye covid cumi n'icyenda uko nabibonye muri iyi experience nabonye aba ameze nk'usinyanya amasezerano n'urupfu kubera ko anytime ashobora gupfa iki ni icyorezo kigufata nk'uko nakubwiye ko nari mfite umuriro ukomeye cyane bishobora kugeraho nka nijoro ugahita uhera umwuka umwuka ugahera burundu icyo gihe rero iyo umwuka uheze urapfa amahirwe yo kubaho aba ari makeya kandi noneho hakiyongeraho kuba nta muntu uba ugukurikiranira hafi ako kanya wenda uvuye muri kumwe kuko wenda nka mbere abantu babaga bari muri treatment center bakabatwara bakaba barimo kubitaho ariko muri kino gihe uba uri iwawe mu rugo wenyine urumva rero no gukomeza kugenda umuntu asoma uri kureba kuri internet uri kureba ukuntu abantu bahitanywe na covid nabashaga kubyumva yewe rero wabashaga kuba mbizi neza ko aribyo kuko byabaga birimo kunkorerwaho nabaga mfite ubwoba mvuga nti ejo nanjye baranshyira kuri liste y'abantu bitabye imana baranshyira kuri liste y'abantu barembye cyane ujya wumva hari ubwo abayobozi bashinzwe kurwanya covid barimo baravuga ati dufite umubare w'abantu runaka barembye cyane barya abantu baba bari kuri risike ikomeye cyane kubera ko urupfu ruba rurimo rurabagera amajanja ugerageje guhina amagambo wavuga ko aho wari uri mu kato ka wenyine niki cyagufashije kugira ngo wongere kugarura ubuyanja ikintu navuga yuko cyamfashije mu by'ukuri ni imana yonyine kubera ko nta muti ushobora kunywa ngo umbwire ngo uraza kuza gukira nta rukingo ntawe uri buze kuza kugukingira ni imana yonyine ku mwanya wa mbere nicyo kintu navuga cya kabiri ibyo kunywa ni uko nageragezaga kunywa ibintu bishyushye kunywa icyayi kirimo tangawizi n'indimu ugashyiramo indimu nyinshi cyane nageragezaga gushaka imbuto imbuto kubera ko imbuto zongera ubudahangarwa bw'umubiri hanyuma zikabasha kuba zaca intege kino cyorezo numva n'ibyo ngibyo nakoraga ikindi kintu ni ugukora siporo hari n'ikindi kintu uretse ko wenda ntazi niba abantu bose babikora hari ibintu byitwa kwiyuka mu kinyarwanda hari ukuntu bajyaga barwara bakafata ibiti by'inturusu bagafata n'ibindi bitandukanye by'amoko atandukanye noneho bakabicanira hanyuma bakaba babyiyuka nka kuri ubona muri za sitimu biba bimeze ni amasawuna umuntu agerageza kubyikorera mu rugo kubera ko ntabwo ushobora kujya hanze wenda ngo ubikoreshe ahandi hantu ikindi ni ukurya neza indyo yuzuyemo intungamubiri zikenewe kugira ngo umubiri ubashe kuba waresisita kuri ya virusi ishobora kuba yari yinjiyemo ariko impungenge zihari ndetse binateye iki kibazo gikomeye cyane bishobora no gutuma n'abantu bapfa benshi kurushaho ntabwo ibyo bintu byose abantu bashoboye kubikora twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu cyihariye uhaye radiyo y'ijwi rya amerika ngerageje kukubwira ibigaragara mu mbuga nkoranyambaga aho abantu babahurira ubona banenga ko habura ikintu cy'ubukangurambaga bw'abahanga bajye kuri za televiziyo basobanure uko iki cyorezo cyandura ububi bwacyo ndetse haboneke n'abantu benshi bagitangaho ubuhamya kugira ngo rubanda barusheho kukirinda icyo cyuho nawe urakibona niba ukibona wabwira icy'ubutegetsi cyangwa se inzego zibishinzwe nkawe bahuye n'icyo kibazo urakoze ubukangurambaga burakorwa abantu barigishwa babwirwa kwirinda ariko wakwibaza ngo kubera iki kugeza na n'ubu ngubu hakiriho imyumvire y'abaturage batarumva yuko icyorezo gihari batarumva yuko cyica yaba abantu bize yaba abatarize kugeza na n'ubu ngubu uracyaganira n'umuntu kandi ari umuntu wize akakubwira ati iki ni ikibazo cya politike ati ni ibintu by'abanyaburayi n'abanyamerika utamenya icyo bagamije kandi ubwo ubikubwira n'umuntu wize noneho ukibaza icyo umuturage we avuga umuturage we nawe arakubwira ati ibi bintu ntago bibaho ni ibintu barimo kudushyiraho igitsure gusa ni ukuvuga ngo ubukangurambaga bwarakozwe ariko hakenewe mu by'ukuri gushaka sitarateji zo kumvisha abantu ko icyorezo gihari kandi ko kirimo kirica abantu atari ukubabwira gusa ngo nimwirinde atari ukubabwira gusa ngo nimwambare udupfukamunwa atari ukubabwira gusa ngo nimushake sanitayiza atari ukuvuga ngo saa moya nimube mwakinze ni ingamba nziza zakozwe ariko zigomba guherekeza ikintu cyitwa uh, kwigisha gushyira imbaraga cyane cyane mu kwigisha abaturage ndetse hagashakwa uburyo abantu bashobora kumva ibintu kurushaho maze kumva ko iki cyorezo covid cumi n'icyenda kizahaza abakirwaye n'uko bashobora guhangana nacyo byabaye ngombwa ko negera muganga menerasi nkeshimana avurira mu bitaro bikuru bya kaminuza chuk biri kigali mu rwanda ari mu itsinda rishinzwe guhangana n'icyorezo covid cumi n'icyenda yabanje kumbwira ibyiciro by'abarwayi biboneka kuri covid cumi n'icyenda nk'uko mwabibonye covid ifite ibyiciro byinshi hari ababa bafite covid ya cumi n'icyenda ariko badafite ibimenyetso cyangwa bafite ibimenyetso byoroheje abo ngabo tubashyira muri gahunda yo kubavurira mu rugo afite ibimenyetso wavuga ko bikeneye kujya kwa muganga nko guhabwa umwuka guhabwa imiti binyujije mu mitsi abo tukabashyira mu bitaro bya kovide cumi n'icyenda hakaza umwihariko w'abandi bashobora kuba bafite uburwayi bw'igihe kirekire nka za kanseri cyangwa se bakuze mu myaka bisaba ko tubarebera hafi nabo tubajyana muri treatment center ku muntu wanduye icyorezo covid cumi n'icyenda wenda mubonye bidakabije mukamusaba kuba ari iwe mu kato icy'ingenzi yagombye gukora kugira ngo kimufashe muri ako kato ni iki icya mbere ni uko agomba kwiyakira akirinda kwiheba kuko indwara ya covid cumi n'icyenda twabonye ko ku kigero kirenga mirongo inani ku ijana ubibwiye wese asa nk'uwihebye ikindi ni ukuguma hafi ya muganga mukajya inama y'uko ibintu bikurikirana n'uko ugomba kwiyumva umunsi ku munsi n'ibipimo bigomba gufatwa ukamenya cyane ibimenyetso mpuruza ni ibihe nko guhumeka nabi kugira umuriro udashira kubabara mu gatuza ukabiganiraho na muganga umunsi ku munsi kugira ngo ngo babigufashemo utaza kugira ikibazo uri mu rugo iyo bibaye ngombwa ko utakibashije kuvurirwa mu rugo kubera uburemere bw'uburwayi ugakenera ubundi bufasha muganga yakwandikira cyangwa indi miti itangirwa muri treatment center icyo gihe muganga agufasha kuva imuhira akakujyana muri treatment center guhabwa ubufasha bwisumbuyeho hagati aho ngaho nakubaza ikibazo nakwita icy'amatsiko abantu mwasabye ko bajya iwabo mu kato uwo mubare muba muwuzi biba bimeze bite umubare ikigereranyo ni hafi mirongo inani ku ijana ni abantu bafite uburwayi bworoheje cyangwa badafite ibimenyetso abo ngabo nibo dushyira muri gahunda yo kuvurirwa mu rugo hari abandi abo makumyabiri ku ijana hari abo tuvurira muri treatment center bagifatwa kubera ko aho baboneye bari bafite uburemere bw'uburwayi bugaragara usanga hari imiti nyinshi bakeneye kujyana muri treatment center uretse ko hari n'ushobora kuvurirwa mu rugo umuganga nyuma akaza kujya inama ko yagaruka muri treatment center kugira ngo akurikiranwe bya hafi muri ibi bihe rero nanone urukingo mu rwanda ahandi wenda rwarabonetse ariko ku rwanda ntiruraboneka igihe rutaraboneka umurwayi baravuga ngo hari uburyo bafata imiti ya kinyarwanda ibyo byo bimeze bite wenda ku buryo na wa muturage wa wundi wo hasi ashobora kuba yabikora nk'izindi ndwara zose hari amabwiriza yanditse duhabwa na minisiteri y'ubuzima yashyizeho umukono nyakubahwa minisitiri w'ubuzima wacu aravugururwa buri gihe aya mbere twari tuyafite mu kwa gatatu aza kuvugururwa mu kwa gatanu dufite n'andi yavuguruwe tugenderaho uyu munsi yatangajwe mu kwezi kwa cumi haba harimo rero ibigomba gukorwa imiti ikoreshwa n'ibikoresho byo kwa muganga bikeneye bitewe n'uburwayi umuntu aba afite ibiri hanze y'ayo mabwiriza turabyirinda tukabyigisha abantu kuko mu gihe cy'ibyorezo nk'iki ngiki navuga ko habamo abahanuzi benshi umwe ati koresha ibi undi ati koresha ibi ibyo ni ibintu dukurikirana umunsi ku munsi kugira ngo abantu batayoba bakaba bajya mu buvuzi bwabashyira mu kaga bitavuze ko abavuzi ba kinyarwanda tutabaha agaciro ahubwo uburyo bikorwamo bugomba kuba buboneye kandi biri mu mabwiriza inzego z'ubuzima zacu zemeranyijweho kandi zikatugiramo inama hari imbogamizi mu kuvura iki cyorezo muri rusange ku rwego rw'u rwanda ku rwego rw'u rwanda navuga ko nta mwihariko w'imbogamizi navuga utarabaye ahandi nk'iya mbere natekereza bya hafi ni ibihuha kurwana n'ibihuha mu gihe cy'ibyorezo ningira ngo ni imbogamizi ya buri wese ari ibihuha bi- abantu bahanahana umwe abwira undi ari ibihuha mu nyandiko cyangwa se ibyo abantu bisomera Ah, ariko ku bw'amahirwe iyo mbogamizi ngira ngo ku ikubitiro hajyaho itsinda rirwanya covid mu rwanda hajeho itsinda rishinzwe kumva ibiri mu baturage bikagororwa bitaragera kure izindi mbogamizi ngira ngo navuga ni umubare eh, w'abarwayi wiyongera muri iyi nkundura ya kabiri ngira ngo inkundura ya mbere mwabonye ko byagenze neza mu by'ukuri ngo abanyarwanda barumvishe baririnda icyorezo nticyaturusha ingufu igihe kigeze eh, inkundura ya mbere irarangira ariko nk'ubu isi yose iri mu nkundura ya kabiri imbogamizi ni uko inkundura ya kabiri irimo abarwayi benshi Ab- abandura ni benshi kubera impamvu zinyuranye eh, ndetse n'abahatakariye ubuzima ntago ntago ari bakeya itsinda rishinzwe gukurikirana imihindagurikire ya virusi ntago rirabona ko hari virusi yaba yarahindutse mu rwanda uko twatangiye niko tumeze ahubwo ubwiyongere bw'abarwayi cyangwa abapfa bijyanye no kurambirwa kuko amezi abaye menshi abaturage ntago bakibasha kumva amahame nk'uko yanditse haravuga ati igihe twahereye kugeza ubu so ni uguhozaho kuko ibyo ngibyo bibaviramo kwandura cyangwa gusubira aho twavuye muganga nkeshimana reka tujye ku bivugwa n'abantu abantu baravuga bati iyi ndwara habuzemo ubukangurambaga bw'abahanga ndetse habura icyo nakwita ah, ba bandi bakirwaye kugira ngo bahabwe umwanya cyangwa bashishikarizwe gutanga ubuhamya ku buryo na wa muturage uvuga ati iriya ndwara ni igihuha yumva uburemere bwayo mwebwe icyo cyuho murakibona aho nk'izindi ndwara zose urebye nk'ibindi byorezo byabanje icyorezo cya hiv eh, n'ibindi byagiye bi- bi- bikurikirana uko byagiye bikurikirana iyo haje indwara nshyashya icya mbere muganga abwira umurwayi ati nagusanzemo ya ndwara umurwayi akiheba n'uwo wayibwiye eh, ugasanga aho atuye bashatse kumuha akato cyangwa bashatse kumushyira ku ruhande eh, hakagira aho bamuheza n'uwayikize eh, abo twaganiriye mu bushakashatsi tumazemo iminsi akubwira ko no kuyikira ubwayo ntabwo kominote ikwemera byihuse baba bagushyiraho icyasha cy'indwara yarangiye unafitiye igihamya cyo kwa muganga ko wakize so ibyo byose rero bifite ukuntu bibangamira ubukangurambaga muri rusange kuko n'uyifite aravuga ati nanjye ngiye guhabwa akato ninayikira ntawe uzongera kuza iwanjye hari umuntu ukubwira rwose ati nta muntu ukinsuhuza nta muntu ugishaka kureba aho ntuye n'inshuti zanjye zose zancitseho kandi mfite icyemezo cya muganga kiriho kashe ko virusi ya covid cumi n'icyenda yashize so ibyo rero iyo bibaye eh, abahanga mu mu bukangurambaga cyane cyane abanyagihugu bamenyereye uwo muco n'ingiro z'ako karere cyangwa se eh, z'uwo mujyi runaka ibyo nabyo babitenaho konti bakareba uti sitarateji yakoreshwa iberanye n'iyo myumvire n'aho hantu ni iyihe kugira ngo abantu bashyire hamwe eh, mu guhashya icyorezo ntawe ushyize undi ku ruhande cyangwa ngo bamutere icyasha kuko nshobora kurwara uyu munsi nkakira waranshyize mu kato cyangwa uk- ntumfashe ejo bikaba ari wowe so kuzanamo iyo collaboration muri community ni ngombwa cyane ni ibintu tugomba gushishikariza eh, abadufasha mu bukangurambaga bwo kurwanya covid 19 mu rwanda inshuti mwarimu dukurikiye mu kiganiro kigufi ku buzima by'umwihariko ku cyorezo covid cumi n'icyenda ndabashimiye cyane nshimiye cyane byimazeyo bwana anakire ntwari wagize ibyago byo kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda akaba agenda akira ku musanzu we mu kiganiro nshimiye kandi byimazeyo muganga menerasi nkeshimana ku musanzu we nawe muri iki kiganiro kigufi ku buzima mwese mwese mwari mudukurikiye rero murakoze murakarama murusheho kwirinda iki cyorezo ku rwanda rutarabona umuti n'urukingo mwari na eha bagira ubusa naho ubutaha inshuti mwari muduteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya n'aha tuyasoreje reka nshimire mwe mwese mwari mudukurikiye na bagenzi banjye twafatanije kuyabagezaho fatu alimas kalala niwe wegeranije ikiganiro jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika